Mazi, hmm, I hear something o, oh, I no know whether you don hear am. And even if you don hear am, I no know whether you don prepare your mind for Labour Congress strike. Ẹ̀gbọ́n, hmm. which strike again? Ẹ̀gbọ́n. Ah, hmm. ah, you no dey current kankan bíi ti wù. Oh, you never hear say Labour Congress dey wan start strike. Hmm. By the time wey we go reach twenty-eight of September now, the strike go start. Oh, I do eh? kanjugu. Now, question I ask you, and by the way, I did correct. Who get that energy for all this nonsense strike now? Where they talk about? Eh? Wetin dey make Labour Congress now come dey declare strike? Hey, eh, why you dey talk like say okay you was in country? Say you travel out to ni? Eh? No be this same you, ẹ̀yẹ́wò Nàìjíríà yìí gan-an no be dis same you dey complain say okay o dem don increase fuel price o dem don increase electricity tariff o say no be you people dey complain. whether i travel out o or i no travel out o no be im go come make this labour congress now come dey declare strike because of fuel price eh? strike no go work this time around o ka ngozi egi bia go tell those your labour congress say dem dey waste their time. ẹn eh, máàsì jẹ́ ń sọ fún ọ yín tí ò yí ọ pọ̀ jẹ́ yìí tó yí ọ the things wey you no understand e plenty pass the one wey you understand eh? who tell you say strike no go work strike have work before and it will work again if you don forget may i remind you. Hmm. Eh? bia abeg come back to this age now This current age wey we dey since when you dey talk this thing that one na uh, how many years ago and the person wey labour congress dey go against that time na goodluck ebele jonathan o. Oh. Mm. Hmm. una think say bubu go fold or fall for una strike. ẹ̀ẹ́n eh, ṣé ntọ́ wa ń gbìyànjú àti sọ ní ìsìn ni pé ó kí o. Okay, our former president yo goodluck ebele jonathan is a soft president. awoye nkuro is that what you say. abeg abeg abeg na you dey talk that one o oh. ọwọ ajuju kan juru gi now because i know say they like to put word for person mouth no be wetin i talk be that. na oh. eh, wetin you talk gengen. i don dey talk oh, say labour congress dey waste their time and Bubu no go give lis ten ing ear to this their strike hey, eh, wey dem wan do now. you see ndọkọjú sẹ́nìkan yìí ló kọ sẹ́lòmíì the way you think am no be the same way i think am me in my own heart o i believe say this very strike is a good move <laughs> well done to the labour congress because it is a welcome development <laughs> this very strike. how you no go like the strike. Eh? in agogun you dey go work before. jọ dákun eh, you see gbogbo nǹkan mo gbà èmi ò fẹ́ wọ̀ sí o na everything you fit play with me but say okay oh, you wan come dey try dey insult me indirectly i no dey like that one. ebi dobe mo. no insult me. ebi dobe mo i never even start to insult you don dey talk say i don dey insult you what if i come insult you abeg abeg abeg o oh, no change am for me make i no change am for you na simple question na i ask you and make i na do ya o you dey go work. in fact may i shock you i receive a call When we say from my office so dem say okay we are going to resume dey call for resumption dey <laughs> call us say okay make everybody make we resume back to work. okay o oh, can change say the question you dey go work today. Uh, actually i no dey go work <laughs> and the reason o bí o bá nídìí obìnrin jẹ́ kú mọ́lú o oh, e get why <laughs> and na the why be this we are now running shifts and my own shift my very shift too e go start on twenty-eight of september ṣé kò tán. study for the gods. is that not the answer? <laughs> eh? is that not the answer? atla mount biko. so the thing wey you wan tell me now be say if labour congress go ahead with the strike e mean say you no go resume office. yes yeah, of course. how oh, kò sí méjì nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí and if you come look am though if i no come even resume let's assume say okay o oh, the strike has started and i no come go work it's not my fault. owenhenko oh, eh, no be my fault. i talk anything na your conscience dey judge you i no talk anything o oh. all the people wey dey labour congress mm. and dey lead this impending strike get their own selfish interest inside o dem get am inside the matter and you people dey shout up and down. kwage eh. ekwe ka mmadụ n'ụlọ. maazi sorry if you insult me once more i will drag you. Hmm. because i'm here to understand this language of eh, we are shouting. southing hmm. àwọn wo ní south gangan who are the people southing hmm. eh, who dey south. ikanajun una wey dey support labour congress strike na im i dey ask o you go follow dem go road go protest kanju for ọzọ o. Eh, eh, this one <laughs> wey you go ask me now this question you are expecting me to give you answer like this o ìbéèrè tó be me. you think say e get sense hmm. in your own in your own eye like this the question e get sense i no dey go anywhere you don forget say corona still dey town the fact say okay o the fuel price dey have increased e no mean say corona have disappear corona is still on duty working up and down. since wey dey beat about the bush kpin kpin kpin kpin kpin kpin kpin no sense inside the thing o na now now you talk sense. <laughs> because as you see me so strike or no strike mm. i dey open my shop and i no get time for all this nonsense man must work o. Oh. pẹ̀lẹ́ opener the opener you talk true you even talk sense you you you've not made sense for long out since we started our conversation but you make sense now hmm. because at at the end of the day ah èyàn ó jẹun person wants to solve. Hey? Eh? see ever you know say things no dey make sense to you except e be your way i dey make sense all the time mm. and i still stand by wetin i dey talk i don hear you and by the way mm. you don see the havoc wey rain cause for ariaria market ah i no see am o how the thing dey happen say omíyalé agbára ara ṣọ́ọ̀bù ni o àbí wilson dandan e say flood. Hmm, one name remaining small make e turn to flood and make water carry all the shops wey dey for that market o. from the thing wey i see eh e be like say even one drainage no dey that market o. oga o this is a serious something o. Eh? so water don destroy people goods like this the goods wey be say some people out of them imagine o some of them dey borrow money dey borrow loan to say okay This good so make we put am for our shop how so at the end of the day now the the the the rain go come cause havoc go come destroy people goods hey. Eh? imagine i swear imagine yeah. the things that these people will be facing with this very eh, thing that happen now how for this period wey people dey find money na im rain dey come destroy people goods and properties how ọ dịkwa egwu o hmm? program and come to think of it o this raining season that we are in now is not even giving any sign that okay láìpẹ́ láì jìnnà o your kásẹ̀ ńlẹ́ o maybe it's going to end any time soon. how eh? Eh? biko bịa nyere anyị aka God help us o. Oh. ami amen na only if you help us.